Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Nyongabo mu biganiro tubafitiye muri aka kanya. Calixte Sankara aheruka gufatwa yeretswe itangazamakuru mu Rwanda.
Nta kibazo afite, ikibazo afite nyine nuko afunze kandi nta wishimira gufungwa nkuko namwe mumaze kuvuga. Igihe nikigera muzabimenyeshwa, gusa nta kibazo kindi gihari gusurwa nabyo n'igihe cyabyo nikigera tuzababwira uwo ni modeste mbabazi avugira ibiro bishinzwe amatohoza mu rwanda avuga ko igihe kitaragera ngo bavuge aho karikisi nsabimana apfungiwe cyane nimba yogendegwa leta ya uganda yabwiye abaserukira ibihugu byabo muri icyo gihugu byerekeye umubano wacu n'u rwanda mu burundi urwego sense rucungera uko amaradiyo n'ibinyamakuru bikora mu gihugu rurashima ko byakoze neza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye naho banki y'isi yose yagiye gutanga miliyoni amajana abiri y'amadolari azokoreshwa mu guteza imbere igisata cy'uburezi mu rwanda tubashikirize incamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya idonido ryayo incamake rero umutegetsi akomeye w'inteko zidasanzwe z'igihugu ca Iran Saleh Joka yatangaje no musi wa gatanu ko misile zidashika kure cyane z'igihugu ciwe zishobora gushikira amato y'ingwano mu kigobe ca Persic igitero c'indege z'ingwano z'urunani rushigikiwe na Amerika mu ntara ya Helmand mu bumanuko bw'igihugu ca Afghanistan cishe mu bitabaye n'impaka inteko za leta y'ico gihugu cumi n'indwi gikomeretsa abandi cumi na bane Republika umupolisi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritswe no musi wa gatanu ni mu gihe uh, ababa mu gisagara ca Kiwanja mu ntara kivuye mu buraruko bihereje amabarabara aho biyamiriza yicwa ry'umwana w'imyaka 12 aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhereye ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino avugwa ku isi umutegetsi akomeye w'inteko zidasanzwe z'igihugu ca Iran Saleh Jokar yatangaje no musi wa gatanu ko misile zidashika kure cyane z'igihugu ciwe zishobora gushikira amato y'ingwano mu kigobe ca Persic ivyo Saleh Jokar icegera c'umukuru w'inteko zidasanzwe za Iran abitangaje mu gihe cyuka kibi gitera ciyongera hagati ya Iran na leta zunze ubumwe za Amerika Amerika yarongereje ingufu zayo za gisirikare mu karere mu kurungika yandi mato y'ingwano Amerika yarakomeje kandi ibihano yafatiye Iran Saleh Jokar yagabishije Amerika mu kuvuga ko ingwano na Iran ishobora kugeramira ubucuruzi bw'ibitoro mu makungu yavuze ko niyo haba ingwano hagati ya Iran na Amerika ivyo ko bizogira ingaruka zikomeye mu makungu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashaka inyinshi iciye mu mahoro ku vyerekeye Iran yamara abategetsi ba Iran bavuga ko umuntu adashobora gufatira inkoho ku muntu hanyuma ngo amusabe ko baba abagenzi igitero c'indege z'ingwano z'urunani rushigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya helmand mu bumanuko bw'igihugu ca afghanistani cishe mu bitabaye n'impaka inteko za leta y'ico gihugu cumi n'indwi gikomeretsa abandi bantu cumi na bane uh, taula afghan umutegetsi ajeje umutekano mu ntara ya helmand atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yemeje ayo makuru no musi wa gatanu kuri radiyo ijwi rya amerika yatangaje ko ico gitero cabereye hanze y'umugwa mukuru w'intara ya helmand rashkaga aho abapolisi bariko batana mu mitwe n'abagwanyi b'abataliban uh, taula afghan ayoboye urwego rw'intara ya helmand yabwiye ijwi rya amerika ko umutegetsi w'umupolisi ari mu bishwe imbere yaho umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati w'igihugu ca afghanistan yatangaje ko ugutana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abagwanyi b'abataliban kwahitanye abapolisi umunani abandi cumi n'umwe barakomereka menyesheje ko itohoza ririko riraba kugira hamenyekane niba igitero c'indege z'urunani ruyobowe na Amerika canke abagwanyi b'abataliban aribo batumye abo bapolisi bahasiga ubuzima leta zunze ubumwe za amerika iriko iragirana ibiganiro amaso mu yandi n'abataliban kugira barangize ingwano muri afghanistan hamwe no gutuma baja mu biganiro vy'amahoro bihuza abanya afghanistani bose tuve mu mahanga duze muri afurika umupolisi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahagaritswe no musi wa gatanu ni mu gihe ababa mu gisagara ca kiwanja mu ntara ya kivu yo mu buraruko bihereje amabarabara aho biyamiriza iyicwa ry'umwana w'imyaka cumi n'ibiri bavuga ko uwo mwana yishwe igihe igipolisi cariko kirwanya abari mu myerekano yari yabaye umunsi w'imbere yaho ababa mu gisagara ca kiwanja bashizeho za bariyeri muri ico gisagara aho basaba ko umupolisi avugwa ko yishe uwo mwana w'imyaka cumi n'ibiri ashigwa imbere y'intahe jonas pandasi aserukira ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu avuga ko basaba ko ubutungane bwubahirizwa abapolisi n'abasirikare bavuga ko barashe mu kirere kugira bashwiragize imyerekano yabaye uno munsi ku wa gatanu uwo mwana w'imyaka cumi n'ibiri yamenyekanye ku izina rya gedeon gusa yishwe ku munsi wa kane igipolisi cyafatira ingingo zikomeye abari mu myerekano y'ukwiyamiriza abasivile banyuruzwa kenshi mu ntara ya kivu yo mu buraruko igihugu cya misiri cirukanye abimukira b'abanyasudani mirongo itatu na batatu ariko bagerageza gushika mu gihugu cya libiya kugira baje mu karere k'iburaya abategetsi bo ku kibuga c'indege co ku mugwa mukuru kayiro batangaje no ku wa gatanu kwabo banyasudani bahagaritswe mu ntango zo ku kwezi mu gisagara ca masra matru kiri mu burengero bw'igihugu abo banyasudani bari kumwe n'abanyamisiri batari bake n'abandi banyafurika abo bimukira bavuga ko bari bafise imigambi yo gufata ubwato buroba ku kivuko ca zuwara mu gihugu ca libiya kugira baje mu gihugu c'ubutaliyano igihugu ca libiya niyo nzira ikomeye abimukira b'abanyafurika n'impunzi bacamwo kugira bagerageze gushikira akarere k'iburaya ibihumbi n'ibihumbi muri bo baratakaza ubuzima bwabo mu gihe baba bariko bagerageza kujabuka ibahari mediterane mu gihe abandi batabwa mu mvuto muri libiya aho bakubagurwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no gukurikira mukoresheje website yacu nayo ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere mu rwanda urwego rujejwe amatohoza mu gihugu rweretse itangazamakuru major calixte nsabimana azwi nka sankara yikekwa ibyaha by'iterabwoba hari amwe mu makuru birinze kugaruka ko kuko ngo agikorwa iperereza major sankara yatawe mu mvuto mu kwezi kwa kane uyu mwaka akurikiranwa ku byaha byo kugira ibitero mu bice bitandukanye by'u rwanda nko mu ntara yo mu mpanuko n'uburengero bw'igihugu i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa niyo mpamvu rega mbabwiye ngo mwese ni mu bipange turebe uburyo biri bugende mpagaze mumfate nka sasipegiti
muri kimwe mu byumba by'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha abanyamakuru bakubise buzuye kandi buri wese ategerezanyije amatsiko menshi kubona majoro karikisi nsabimana ukunze kwiyita sankara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha bwana modeste mbabazi kubera ubwinshi bw'abanyamakuru kandi bigoye ko bose baba mu murongo umwe aratanga amabwiriza mbere y'uko abereka majoro sankara ariko nyine n'isibaniro kubera buri umwe yifuza amajwi n'amashusho by'umwimerere ariko ndagira ngo mwumvikane kuko nimutabikora turabisubika uzi ibyo turabisubika ndafatisha akaboko kamwe uze kuba ufite kuteri wumva nyuma y'isaha irengaho iminota mike majoro karikisi nsabimana sankara yaje abohesheje amapingu kandi abapolisi babiri bamurandase mu maboko umurebeye inyuma arakomeye arogosha umusatsi n'ubwanwa ipantaro ya kaki n'ishati y'ibara ry'ikijuju ndetse n'amadarubindi yijimye y'ibara ry'umukara tsiriri yacishagamo agashaka kumwenyura nyuma y'iminota nk'itanu bahise bongera baramusohokana bamuvana imbere y'abanyamakuru ufatiye ku masura ushobora kwemeza ko akomeye kubera amadarubindi yijimye yambaye ariko mu ntambuko ho bigaragara ko afite intege nkeya metero nkundabarasha umwunganira yavuze ko kugeza ubu buzima bwe ari nta makemwa kandi ko afunzwe byubahirije amategeko afite ubuzima bwiza ibyo agomba kubona byose arabibona ku buryo ntekereza yuko kugeza ubu icyo kibazo kijyanye no kuba haba hari uburwayi afite ntacyo dufite mu mikurikiranire y'idosi icyakora uretse gufata ibyaha akurikiranyweho bakabibumbira mu cyiciro cy'ibyaha by'iterabwoba yaba ubwunganizi n'ubugenzacyaha birinze kuvuga buri kimwe kuko ngo bikiri mu iperereza bavuga ko bizamenyekana urubanza rugeze mu rukiko ibyaha uwo twunganira akurikiranyweho bikubiye muri dosiye irimo gukorwaho iperereza n'ubugenzacyaha kandi ibyo byaha bikaba ari ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba ibyo rero ni kugeza ubu dosiye kubera ko ku rwego rw'ubugenzacyaha rigomba gushyikirizwa umushinjacyaha iracyari mu ibanga hari amakuru avuga ko hari abanyamategeko batari bake mu rwanda baba baratinye kunganira majoro karikise sankara abanyamakuru babajije Maître nkunda barashiwe icyamamaza ubwo bakemera kunganira umuntu ukekwaho ibyaha by'ubugome icyo nababwira mwese ko muri hano ni uko ah, uwo nunganira ari we ari we wanditsemo kandi icyo nashaka kubwira ni uko abavoka bo mu rwanda bafite amategeko abarengera mu mwuga wabo ku buryo ah, nta nta- nta- nta yindi kuventure nkeneye iyo ari yo yose usibye amategeko agenga umwuga w'abavoka mu rwanda ama uburenganzira bwo kunganira umuntu ukurikiranyweho icyaha bwana modeste mbabazi nawe yirinze kurondora inzira n'uburyo byakoreshejwe mu itabwa muri yombi rya sankara kuko ngo bikiri mu iperereza gusa ashimangira ko umuntu aho yakorera icyaha hose yafatwa uburyo ah, yafashwe naho yasabwe icyo nanone navuga ni uko nta kure kubaho mu butabera aho umuntu ashaka guhungabanya umutekano umudendezo w'igihugu y- aho yaba ari hose ubutabera buzamugeraho rero kubabwira ngo yafashwe atayafatiwe he byageze gute ibyo byose ni ibiri mu bugenzacyaha abagenzacyaha bagikoraho ikiburanaho bigifatwaho icyemezo ibyo byose uko urubanza ruzagenda rukomeza muzagenda mubimenyesha kubera imiterere y'ibyaha akurikiranyweho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yirinze gutangaza aho afungiwe n'uburyo bwo kumusura ku nshuti n'abavandimwe mwanamubonye nta kibazo afite ikibazo afite nyine ni uko afunze kandi ntawishimira gufungwa nk'uko namwe mumaze kubivuga nta kindi kibazo gihari ibyaha by'iterabwoba bigira uburyo o, bikurikiranwa ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha bi- ni nayo mpamvu binafite n'itegeko ryihariye igihe nikigera muzabimenyeshwa gusa nta kibazo kindi gihari mm, ku gusurwa nabyo n'ibi- igihe cyabyo nikigera tuzababwira yisunze ingingo z'amategeko kandi ahereye igihe ukurikiranywe yafatiwe bwana mbabazi yaduhamirije ko afunzwe byubahirije amategeko majoro karikisi nsabimana uzwi nka sankara yafashwe hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mu bihe bitandukanye yakunze kumvikana yigamba ko umutwe yavugiraga wa FLN ari wo wagabye ibitero mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi mu kwezi kwa kane uyu mwaka niho hasakaye amakuru cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Sankara yafatiwe mu birwa bya Comoros ariko ngo aza kurekurwa ku mpamvu zitavuzweho rumwe nyuma yarongera arafatwa biteganijwe ko kuva kuri uyu wa gatanu dosiye yishyikirizwa umushinjacyaha muri uyu mwaka mu buryo buzwi abaye uwa gatatu ufashwe ashinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma ya Laforge Fils Bazeye wavugiraga umutwe wa FDLR na Colonel Abega wari ushinzwe ubutasi muri uwo mutwe mu cyumweru gishize umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko urwanya u Rwanda aho yaba ari hose bazamusangayo kandi kubikora wese akina n'umuriro uzamwotsa eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali urakoze Eric kuri iyo nkuru leta ya uganda yabwiye abaserukira ibihugu byabo muri icyo gihugu ibyerekeye umubano wacu n'u rwanda itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bya leta ya uganda ijwi rya amerika ryashoboye kuronka risobanura ikibazo ku kindi ku byo ibyo bihugu bitumvikana ko rikanavuga ko ivyo bihugu ko ari bibiri bibandanya inzira y'ibiganiro kugira ngo birangize ibibazo vyagiraniye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabonye itangazo ryasohowe n'umushikiranganji Sam Kutesa ajejwe imigenderanire ya Uganda n'amakungu akaba yaduteguriye iyi nkuru nubwo bishobora kugaragara nk'aho nta kibazo gishya iri tangazo rivuga kitaravugwaho mu byerekeye umubano w'ibihugu byombi haba ifungwa ry'umupaka wa gatuna ibangamirwa ry'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa gucumbikira imitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ndetse n'ifatwa iyicwa rubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda baba muri uganda ushishoje urabona ko leta ya uganda hari ibyo yagiye yongeraho ku bwisobanure bwayo ku ngingo zimwe na zimwe nko ku birebana n'ifungwa ry'umupaka wa gatuna minisitiri sam kutesa yavuze ko byabaye mu buryo butunguranye uganda itigeze ibimenyeshwa leta ya uganda iravuga ko ibi byatumye habaho ikiguzi kinini ku gukora ubucuruzi cyane cyane ku bicuruzwa byangirika mu gihe gito yashinje u rwanda kugira imvugo zinyuranye ku mpamvu y'ifungwa ry'umupaka hamwe rukavuga ko ari ukubera impamvu zo gusana ahandi rugatobora rukavuga ko ari impamvu za politike ni ubwa mbere uganda yeruye ikavuga ko u rwanda rwayikomanyirije mu rwego rw'ubucuruzi rukanashyiraho uburyo uganda yise ubw'amananiza bukoreshwa muri icyo cyemezo mu magambo atari menshi leta y'icyo gihugu yahakanye gucumbikira imitwe y'abarwanya ubutegetsi bw'u rwanda yavuze ko idashobora kwemera ko ubutaka bwayo bukoreshwa n'abashaka guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu bituranye icyo ari cyo cyose iryo tangazo rihakana ifatwa ridakurikije amategeko y'iyicarubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda muri uganda rikavuga ko abanyarwanda bafatiwe muri uganda hari abakora mu nzego z'umutekano z'u rwanda binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko abigenga ko uganda nk'igihugu kiryamiye amajanja kubera ibitero by'iterabwoba bikomeza kukigabwaho kizakomeza guhangana n'uwabatera ku buryo bw'intangarugero yaba avuye hanze cyangwa imbere mu gihugu mu mpera z'ukwezi gushize u rwanda narwo rwatumije abahagarariye ibihugu byabo rubasobanurira ku bibazo binyuranye birimo n'icy'umubano warwo na uganda ukomeje kuzamba minisitiri sam kutesa yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri uganda ko igihugu cye kimaze kugerageza inshuro nyinshi kuganira n'u rwanda kuri iki kibazo ariko kugeza ubu ntacyo biratanga urakoze yari mugenzi wacu Geoffrey mutagoma mu rwanda banki y'isi yose igiye gutanga miliyoni amajana abiri y'amadolari ni ukuvuga amafaranga agera ku miliyaridi ijana na mirongo umunani mu mafaranga y'u rwanda azokoreshwa mu guteza imbere igisata cy'uburezi ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi
ikibazo cy'ubucucike cyakunze kugaragara mu mashuri menshi yo mu rwanda cyane cyane ibigo biherereye mu cyaro ariko no mu mujyi hari aho usanga ibigo bimwe by'amashuri bifite abanyeshuri bagera ku ijana mu ishuri rimwe muri ibyo bigo usanga icyiciro cya mbere kigizwe n'abana mirongo cyenda biga mbere ya saa sita abandi bakiga nyuma ya saa sita kubona ibikoresho nkenerwa mu mashuri nk'ayo bisa nk'inzozi urugero ni urw'abanyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri ya kinyinya cyubatse mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali biga mu ishuri rimwe bagera kuri mirongo icyenda kugira ngo abo banyeshuri babone aho bicara bisaba gutanguranwa intebe uzindutse akaba ariwe wiga yicaye twicara hasi baratubangamira kubera yuko nyine twicara hasi biba bituvuna no kwandika tutwandika dupfukamye cyangwa twicaye turifuza intebe nyine twegara ku ishuri ryacu twicara hasi bamwe bicara nyine ku ntebe z'abarimu kandi nyine banazivuna bakazishyura hari abicara ku majerekani amajerekani yo kuvomeramo abandi biga bahagaze abandi bicara kuri burokisima nyine ni ibibazo gusa gusa nyine nyine ubundi wazindutse niwe wicara nyine mu ntebe umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa kinyinya mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali madamu mushimiyimana eme beata nawe yemeza ko aba bana bicara hasi kubera intebe zidakwiriye urebye amashuri menshi dufite ikibazo cy'ubucucike amashuri menshi bigaragara ko arimo abana bagera kuri mirongo icyenda mu cyumba cy'ishuri ubwo rero ayo mashuri yose kugira ngo abana bicare ku ntebe zikwiriye bicare neza ntago bikunda ubu dufite mu mwaka wa mbere segonderi umubare w'abana mirongo icyenda mu wa mbere pirimeri umubare w'abana mirongo inani na batanu hose rero wumva ko umubare w'abana ari munini urenze ubushobozi bw'ibyumba by'ishuri bihari ndetse n'umubare w'intebe ukaba mukeya kuko umubare w'intebe zakabaye ziba mu ishuri umubare w'abana urenze umubare w'intebe dufite ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco uteganya ko nibura umwarimu umwe agomba kwigisha abanyeshuri bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu na batanu mu gihe mu rwanda hari aho mwarimu abarirwa abanyeshuri mirongo icyenda baza mu gitondo n'abandi nk'abo biga nimugoroba inkunga banki y'isi yateye u rwanda igiye kuzifashishwa mu burezi cyane cyane mu kibazo cyo kongera ibyumba by'amashuri bishobora kuzarangiza iki kibazo cy'ubucucike umuyobozi wungirije wa banki y'isi ushinzwe afurika bwana hafesi gane ubwo yagiranaga ibiganiro n'abayobozi b'u rwanda barimo minisitiri w'imari uziyendagije imana baganiriye ku mishinga itandukanye irimo uwo guteza imbere uburezi bw'u rwanda uyu muyobozi yasobanuye ko uyu mushinga w'amadolari miliyoni magana abiri uzibanda ku kongera ibyumba by'amashuri no gushyira ibikoresho bihagije mu mashuri minisitiri w'imari n'igenamigambi uziyendagije imana yavuze ko uyu mushinga uzafasha leta y'u rwanda mu kugabanya ikibazo cy'ubucucike mu mashuri ubu turimo gutegura umushinga wa miliyoni zigera kuri magana abiri uzafasha kuzamura ireme ry'uburezi bimwe mu zibandwaho cyane akaba ari ukongera ibyumba by'amashuri n'ibikoresho kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abana mu ishuri rimwe abana babe bakeya umwarimu ashobora kubakurikirana umwe ku wundi ariko hakunda kunoza inyigisho hari uguhugura abarimu n'ibindi byinshi ariko igice kinini kizaba kirimo nibura kitagera kuri mirongo irindwi ku ijana ni ukongera ibikorwa remezo by'amashuri kongera ibyumba gushyiramo ibikoresho no kugabanya umubare w'abana mu ishuri kugira ngo abana bige neza bisanzuye ni nk'itatu kuri itanu bitewe n'uko umushinga uzihuta icyo turi mu gusaba n'uko wakwihuta wakwemezwa vuba ngo utangire bakaba batwemera ko nko mu kwezi kwa munani ushobora kwemeza abarezi bemeza ko bigoranye gukurikirana abana barenze ijana mirongo itanu baca imbere y'umwarimu ku munsi bikaba bitashobokera mwarimu ufite abo banyeshuri kuba yabasha gukurikirana buri mwana wese ugeragezemo ndetse no kuba yabasha gukosora umukoro mu gihe yaba yawutanze abakurikirana hafi uburezi mu rwanda bemeza ko ubucucike bugaragara mu mashuri amwe n'amwe yo mu gihugu ndetse no kutagira ibikoresho nkenerwa mu mashuri biza mu bya mbere mu bidindiza ireme ry'uburezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi naho urwego sense rucungera uko amaradiyo n'ibinyamakuru bikora mu gihugu rurashima ko byakoze neza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye ariko naho biri uko umukuru w'urwo rwego ariko ashikiriza icyegeranyo kuri uno wa gatanu yavuze ko hibonekeje amakosa atari make mugenzi wacu oriyani itanga icyaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru amwe mu makosa umukuru w'urwego sense nestor bankumukunzi avuga ni ayakozwe n'amwe mu maradiyo tukivuga ibijyanye n'amakuru kumbure aba ahengamye abamenyesha amakuru baravuga yuko hariho abantu babagora mu gihe bari kubarondera ko amakuru tukababwira yuko icyo kitoba icyitwazo cy'uko bogwa mu makosa mu gutanga amakuru ahengamye boheza bagafata umwanya ukwiye bakarondera uyu muntu mu gihe batamuronse bakarondera uwundi ashobora kuba afise ayo makuru maze agaheza agatangwa ahagaze neza akwiye tutatanze amakuru ahengana bamwe mu barongoye ibinyamakuru n'amaradiyo bitavye inama y'urwego sense yo gushira ahabona ico cegeranyo barashima basanga ariko hari agahaze kuko ari cegeranyo c'uruhande rumwe Abbas Mbazumutima umwe mu ndongozi z'ikinyamakuru iwacu kiri mu vyagirijwe amakosa menshi y'umwuga asaba ko hoba ikindi cegeranyo cy'abataho begamiye contre rapport mu gifaransa nashaka ndabasabe mbega iyo raporo mugira nta kuntu kumbure mwoza murayikora mugaha n'abandi bantu bigenga gusumba ku buryo nabo nyene bogira ico nokwita contre rapport hanyuma umuntu akaraba izo raporo zibiri ko n'iyi raporo umuntu hari igihe umuntu yovuga ati nayo nyene irahakwa guhengama murantunga sivyo mbuze ivyo umuyobozi w'urwego sense atemera akavuga ko icegeranyo cabo cisunga amategeko yo gucungera ibinyamakuru n'amaradiyo amaroti iyi raporo ko kwagura ega dukorera ku mategeko hajya ngo mvuga itegeko sivuga itegeko ribamenyesha amakuru gusa hariho n'itegeko riraba sense raporo rurafise ruyitanga abo bandi b'abahinga nta raporo tuba amategeko sijya dusa sinzi ko anabiturekurira mugabo rero byinshi ibyo dukora tubishyira ku rubuga tubishyira ku rubuga rwa rwa sense abazoshaka kubineragura babifitiye ubushobozi barabikora ntidukorera mu kinyegero n'ibintu tuvugira ku mugaragaro kandi tuvuga ibyo twabonye twemanga n'ibihano n'aho byofatwa bifatirwa ahabona duca tubivugira no ku iradiyo amaradiyo mu burundi aragirizwa kandi n'urwo rwego arongoye sense ko atanga amakuru y'uruhande rumwe information non equilibre yamara ivyo ntibyakirirwa na bamwe mu barongoye amaradiyo n'ibinyamakuru uyo ni pascal niyo yankunze arongoye uruganda rwa radiyo isanganiro hanyuma nagomba kuvuga rero kuri ibyo bijanye na desequilibre de l'information byavuzwe ku bijanye ko biva kumbure hamwe ku bamenyesha amakuru ngira ngo no kubayatanga nico gituma nagomba gusaba rero nanje nimba vyoshoboka murabona igihe twimirije ni igihe kigoye cyane mukaraba ingene sense kumbure yotunganya nimba ari uruganda wohuza ibimenyesha amakuru abarongo ibimenyesha amakuru ngira ngo n'abo bantu mu minsi tugiye kurondera ko amakuru kuko mw'iyi minsi dutanguye kumva imvugo zitanguye kuza ziravugwa hariho abantu batanguye vuga bati muraraba zijya n'iza radiyo muraziruka ca gihe izo ni imvugo zitanguye kuvugwa buke buke ivyo ni ibintu kumbure bishobora gutuma abantu ngira nko kugumurira nk'abantu ku iradiyo kanaka ugasanga canke n'abamenyesha amakuru rimwe rimwe batanguye kugira ati e bagatangura kugira nka autosansure bagatinya gukura ku nkuru zimwe zimwe nagomba gusaba nshimitse ko ico kintu mu minsi mworaba ingene mugikorerako cane urongoye urwego sense atera akamo abamenyesha amakuru kugerageza gukora inkuru idahengamiye uruhande rumwe mu ntumbero yo kubaka igihugu asaba n'abategetsi batandukanye kutanka gushikiriza iciyumviro abavugizi b'inzego zitandukanye bobo barabizi kandi turamaze kubivugana ko bokwama bari hagufi mu ntumbero yo gutanga amakuru mu gihe bayafise bayasabwe n'abamenyesha makuru mu gihe nayo bataraboneka bakavugana n'uwo munyamakuru ayarondera bikenewe ko aba atenyenya agatenya kugira ngo ayo makuru uwari buyabahe nawe abanze yatohoze neza aheza ayabahe muri kino gihe uburundi bugana ku matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo arongoye urwego rucungera ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu burundi afise akamu atera abamenyesha amakuru n'abayobozi ni uko bokwirinda amakosa yabaye imbere y'amatora yo muri bibiri na cumi na gatanu Nestor Bankumukunzi avuga ko abatazikubita agashi bagashyira mu ngiro amategeko agenga umwuga bazofatirwa ingingo ruhasha
ubu ni umwanya wo kumviriza amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini reka dukubitire mu rwanda aho mu mpera z'iyindwi hari volleyball urukino rwa gatatu rwa playoff ari narwo rwa nyuma rw'igikombe cya shampiyona rutegekanijwe ejo kuwa gatandatu umupira w'amaguru umunsi wa mirongo ibiri n'umunani wa shampiyona yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu rwanda turi kumwe rero ku telefone na mugenzi wacu jean claude munyandinda jean claude wiriwe
wiriwe neza fidel dutangurire kuri urwo rukino ni sawa dutangurire kuri urwo rukino rwa volleyball rubona gute
urakoze cyane fidele nibyo koko muri volleyball wo mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo mu rwanda ejo kuwa gatandatu hateganyijwe umukino wa gatatu cyangwa se umukino wa kamarampaka wa gatatu aho amakipe reg volleyball club na gisagara volleyball club bazahatanira kuri stade ntoya y'i remera nababwira ko uzaba ari umukino wa gatatu wa playoff cyangwa se wa kamarampaka reg volleyball club ni ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'umuriro w'amashanyarazi mu rwanda naho gisagara volleyball club ni ikipe y'akarere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo mu rwanda ejo kuwa gatandatu rero guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba bazaba bacakirana barwanira igikombe cya shampiyona mbibutsa ko muri playoff ya mbere cyangwa se muri kamarampaka ya mbere reg volleyball club yari yatsinze gisagara volleyball club amaseti atatu ku busa uyu mukino wayobewe kuri stade ntoya y'i remera hanyuma mu mpera z'icyumweru gishize ku mukino wa playoff wa kabiri gisagara volleyball club nayo itsinda reg volleyball club amaseti atatu ku busa bivuze ngo kwari ukwihimura cyangwa se bari banganyije imikino bagomba gukina ariko noneho ikinyuranyo kirakenewe aho playoff ya gatatu izaba ku munsi w'ejo reg volleyball club kuri petit stade ishaka uburyo yatsinda gisagara gisagara nayo ivuga iti twebwe dukeneye igikombe ku nshuro ya gatatu cyane cyane ko mu myaka ibiri ishize ari gisagara cyegukanye aha rero umuntu yavuga ati ku mpande zombi birakomeye abakinnyi b'intarumikwa ku ruhande rwa reg barahari mukunzi christophe hakaba olivier ntagengwa ndetse na ndamukunda flavien ariko na gisagara ikaba ifite abakinnyi bayo b'intarumikwa barimo vincent dusabimana uzwi nka gasongo ariwe kapitene wayo ak'umuntu kavaro hakaba adama jibril tutibagiwe n'umuribero ukomeye cyane muri gisagara volleyball club ariwe karera emile bakunze kwita dada naho ku byerekeye umupira w'amaguru wo munsi wa mirongo ibiri n'umunani wa shampiyona ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu rwanda bimeze gute nibyo koko fidele shampiyona y'icyiciro cya mbere nayo iri hafi kugera ku musozo mu mupira w'amaguru aho mu mikino mirongo itatu iteganyijwe ubu ngubu bageze ku munsi wa makumyabiri n'umunani uyu munsi wa gatanu Rayon siporo yatsinze musanze fc kuri stade ya kigali nyamirambo ibitego bitatu kuri kimwe indi mikino itatu indi mikino ine iteganyijwe ku munsi w'ejo as muhanga yakira apr fc mukura izahura na marine espoir izahura na es kigali sunrise izakira izakira kirehe fc nyagatare ku cyumweru nabwo hari indi mikino itatu isigaye aho amagaju azakira bugesera etenseri igahura na gicumbi hanyuma polisi efuse mu mukino utoroshye uzabera ku kicukiro igahura na kiyovu siporo mbabwira ko reyo siporo ubu ngubu niyo iri ku isonga n'amanota mirongo itandatu n'atandatu mu mikino makumyabiri n'umunani aperi igakurikiraho aperi efuse kipe y'ingabo z'u rwanda mirongo itandatu n'abiri mu mikino makumyabiri n'irindwi iya nyuma ni amagaju efuse n'amanota cumi n'arindwi mu mikino makumyabiri n'irindwi ikaba iri ku mwanya wa cumi na gatandatu ari wa nyuma ikaba kandi yararangije fidel kumanuka mu cyiciro cya kabiri turagushimiye yaramumenyesha amakuru wacu jean claude munyandinda ari kigali mu rwanda mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye ko umutegetsi akomeye w'inteko zidasanzwe muri Iran yatangaje no musi wa gatanu ko misile zidashika kure cyane z'igihugu ciwe zishobora gushikira amato y'ingwano mu kigobe ca Persic muri Afghanistan twabwiye ko igitero c'indege z'ingwano z'urunani rushigikiwe na Amerika mu ntara ya Helmand mu bumanuko bw'igihugu cishe mu bitabaye n'impaka inteko za leta y'ico gihugu cumi n'indwi zikomeretsa abandi cumi na bane twabwiye ko umupolisi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritswe no musi wa gatanu mu gihe ababa mu gisagara ca Kiwanja mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bihereje amabarabara aho biyamiriza iyicwa ry'umwana w'imyaka cumi n'ibiri amakuru rero twari tubafitiye kuri iyi saha n'ibiganiro niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasirige beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarikiye ni edi guhema nanje kuri mikoro mike munanje fide niyo ngabo bifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika